Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa sadaasa 18 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 8 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Baatii waxabajjii darbee hiriirtota Sudaan irratti tarkaanfiin fudhatame dhiittaa mirga namoomaati jedha gareen mirga dhala namaaf falmu taa'u duutattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Galmeessuun sagalee kennitootaa akka filannoo hiree murteeffannaa godinaa Sidaamaa guutummaatti karaa nagaan xumurame jechuudhaan walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa beeksisanii jiru kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaalanneetti dabarra.
Baatii waxabajjii darbe aleellaa hiriirtota Sudaan keessatti mormii dhageessisan irratti ajjeechaan gaggeeffamee ture yakka dhala namaa irratti raawwatame jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch har'a ibsee jira. Jarmiyaan kun gabaasa fuula shantamii ja'a qabu kan mata dureensaa isaantu iyyaa ajjeesaa jedhuun kana beeksise. Gaazexeessaan gameessiif dippiloomaatiif turan maqaa addaa ahaaduu saaburee jedhamuun beekaman wal'aanamaa eega turanii booda umrii isaanii sagaltamii afuritti du'aan boqotanii jiru bara bulchiinsa mootii haayila sillaasee itti gaafatamaa mootummaa sadarkaa adda addaarra hojjetaa akka turan ahaaduu baaburee yuunaayitid isteetsi los aanjeles keessatti du'anii achumatti sirni awwaalcha isaanii raawwatamu oduu gabaasaan keenya daani'eel arraagaa'u gabaaseera. Hong Kong keessa yuunivarsiitii gatamanii kan jiran kan pooliteekniik jedhamu pirezidaantii namni ta'an poolisii walii waa'ee araara buusuu dubbachuu isaanii dubbataniiru teeng guwaang akka jedhanitti mormitoonni dhibba hedduun kanneen mooraa yuunivarsiitii keessatti gitamaa jiran karaa nagaa akka ba'aniif eehamameeraa jedhu. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoo irraa kaasuu fi qorannaa gaggeeffamu seera tumtoonni biyyatti torban lammaffaaf itti fufaniiru. Tiraamp gita isaanii kan Yukireen kan pireezidaantummaaf dorgomuu jiran Joo Baayiden akka qoratan agasittuu gargaarsi waraana Yukireenii kennamu haa dhaabbatu jechuu isaanii irratti ragaabaatonni ijoon saddeet dhaggeeffatamuuf jiru. Filmaanni hatattamaa akka gaggeeffamuuf hanga ibsamuutti jechuudhaan hiriirtonni ulaa paarlaamaa seensisuu katibilisii cufanii jiru. Poolisiin jara kana gadhiisuuf irra deebi'aa poolisiin jara achitti dhaabatanii jiran gadhiisisuuf bishaan ujummoo gaazii imimmaan sun gargaarameera akka fooyya'uuf caasaan sagalee walgitu akka jiraatuuf yaada dhiyaate paarlaamaan fudhatama dhabsiise booda rakkinni kun uumame oduun keenya kanuma.
karagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. koreen hojii raawwachiistuu yaadeeg paartii kaleessaa sagantaa walitti dabalamuu paartiilee ilaalchisee marii bal'aa geggeessuudhaan walitti dabalamuu paartiilee sana deggeree gara mana maree yaadeegitti dabarsee jira jedhan miseensi koree hojii raawwachiistuu yaadeeg obbo Fiqaaduu Tasammaa. kan iskindir firoo finfinnee irraa ergitu jubeetu dhiyeessa.
koreen hojii raawwachiistuu ihaadeg kun walga'ii isaa har'as kan itti fufuu yoo ta'u koreen kun wixnee seera naamusaa walitti dabalamuu paartichaa irratti kan mari'atu ta'ullee obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsanii jiran koreen hojii raawwachiistuu ihaadeg qabxiilee irratti mari'ate obbo Fiqaaduun tarreessaniiru.
አጽንኦት ተሰጥቷቸው ውይይት የተደረገባቸው ጎላ ጎላ ያሉ አምስት ነጥቦች አሉ። አንደኛ ፌዴራላዊ ilaalchitti kenname kanneen mariin irratti gaggeessame qabxiilee ijoo shantu jiru tokkoffaan sirni federaalizimii cimee akka itti fufu sirriitti irratti mari'atamuusaaf kanarratti adda addummaan tokkoyyuu kan hin jiraanne ta'uu kunis fedhii dhaabolii jiranii qofaa otuu hin taane haalli siyaasaa qabatamaa Itoophiyaa keessaa innaa ilaalamu eenyummaa sabootaaf kabajaa qabaachuuf federaalizimii qofaa otuu hin taane dimookiraasiinis akka babal'atu gochuuf akka ta'e irratti mari'atameera jedhan. qabxiin lammataa irratti mari'atame hiree ofii ofiin murteeffachuu kan jedhu ta'uu obbo Fiqaaduun dubbataniiru.
በሁለተኛ ደረጃ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ህገ መንግስታዊ መብቱ ምክንያቱ ውህዱ ፓርቲ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ sadarkaa lammataa irratti mirga ofiin of bulchuu jechuunis mirga heerri eeyyameedha sababiin isaas paartiin walitti dabalamu heera rippaabilikii federaalawaa itiyoophiyaa bu'uura godhachuudhaan seera filannoo bu'uura godhachuudhaan akkuma paartii seera qabeessa ta'e tokkotti kan walitti dabalamu waan ta'eef mirga ofiin of bulchuuf mirga heerri sabaaf sablammootaaf kenne bifa kabajeef kabachiiseen paartii inni haaraan kan qabsaa'u ta'uusaaf. Gaaffiin uummata sidaamaallee akkuma kanaan deebii argatee jedhan haalli jiru martinuu bifuma kanaan heera irratti waan hundaa'eef karaa nagaatiin nagaa waaraa qabuu fi obbolummaa bifa cimsuu danda'uun itti fufuu akka qabu irratti mari'atamuusaallee obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsaniiru. sadaffaa irrattis sabaaf sablammoonni itiyoophiyaa keessaa paartii kana keessatti kan haammataman hin turre ka jedhan obbo Fiqaaduun ihaadeg paartilee afur qofaa of keessaa qaba turee jedhan paartileen kun. kan bakka bu'an naannolee sabaaf sablammoonni keessa jiraatan ta'us kanneen akka somaalee affaar beenishaangul gambeelaa fi hararii kanneen fakkaatan kutaalee itiyoophiyaa kan ofitti hin haammanne waan ta'eef jecha paartiin haaraa uumamu kun sabaaf sablammoonni itiyoophiyaa martinuu kan keessatti haammatamaniif miseensatti ta'an ta'a jedhaniiru obbo Fiqaaduun ittaansuudhaan itiyoophiyaan biyya afaanota hedduu qabdu waan taateef isa kanas paartii keessummeessu ta'a jedhanii dhimmootii kanarratti mari'ate mormii sagalee ja'aaf deeggarsa sagalee irra jireessaan waliigalteerra ga'ameeraa jedhan guyyaa har'aa immoo wixinee seera naamusaa qophaa'e irratti mariin kan geggeessamu ta'uusaaf murtii xumuraa dabarsuun garuu kan mana maree ta'uu miseensi koree hojiraa wajjiiftuu ihaadeg obbo Fiqaaduu Tasammaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru.
Gabaasaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenya galmeessuun sagalee kennitootaa kan filannoo hiree murteeffannaa godinaa Sidaamaa guutummaatti karaa nagaan xumurame jedhan walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa adda Birtukaan miidhagsaa filannoo hiree murteeffannaa uummata godinaa Sidaamaatiif filattoonni miliyoona lamaaf kuma dhibba sadii ta'an galmaa'uu isaaniillee dubbatanii jiru. Kan deemsaa filmaatichaa ordofuudhaaf gara sanatti malee naakoor malkaa gabaasaa qabaa waasaarra.
walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Birtukaan Miidhagsaa hiree murteeffannaa godina Sidaamaa ilaalchisee har'a ibsa gaazexeessitoota biyya keessaaf biyya alaaf kennanii turan galmeen filattootaa karaa nagaan xumuramuu fi adeemsa galmee irrattis raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaaf humnootni nageenyaa naannichaa gahee guddaa gumaachaniiru jechuun kan dubbatan galmeen filattootaa akka lakkoofsa Itoophiyaan kololeessa 27 hanga 3-6 bara 2012tti xumuramee jira jechuun dubbatan boordichi ibsa irra kenneen namootni. miiliyoon lamaa fi kuma dhibba sadii ta'an filachuudhaaf galmaa'aniiru jedheera lakkoofsi filattootaa kun garuu kan xumuraa akka hin taane boordichi beeksisee jira boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo adeemsa filannoo kana geggeessutti hojii odeeffannoo walitti guuruu buufataalee filannoo daawwachuu fi namoota komii qaban godinaalee sidaamaa keessaa fi qaamolee alaa wajjin mari'achuu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde birtukaan miidhagsaa dubbatanii jiru rakkoolee nageenyaallee waltajjii waliin ilaaluu hundeessuudhaan komii fi eeroo guyyaatti hamma bilbila nama shantamaa keessummeessaa turree jedhan adeemsichi akka si'ataaf naga qabeessa ta'uuf odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan tarkaanfiin sirreeffamaallee fudhatameeraa jedha ibsi barreeffamaan gaazexeessitootaaf raabsame kanneen keessaas namootni fi mallattooleen buufata filannootti hamma meetira dhibba lamaatti siqanii mul'achuu hin qabne tokko jedha ibsichi. wantootni buufata naannoo filannootti mul'achuu hin qabnes akkasuma dorgomuu isaaniiti kan isaan dubbatan akka fakkeenyaatti hojii raawwachiisaan kaardii filannoo fudhachuun manatti gale hojiirraa geggeeffameera namni sochii hojii raawwachistootaa fi taajabdootaa danqaa tures qabameeraa jedha ibsichi waldhabdee daangaa gandoota wandoo gannatii fi baaleelaa jedhaman jidduutti uumames boordii filannoodhaan hiikamuudha kan ibsame.
የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ከአስተዳደር ወሰን ጋር ባላቸው የተወሰነ አለመግባባት ሰላማዊነቱ ላይ ሊያጠላ የሚችል ሁኔታ ነበረ። ከነሱም ጋር ቦርዱ ውይይቶች አድርጓል።
Qaamotni hawaasaa garaa garaa daangaa bulchiinsaa wal qabatee walitti bu'iinsa qabaniin rakkoon adeemsa nagaa kanarratti haalatti uumamutu ture. Kanarratti boordichi bulchiinsa godinaalee dhimmichi laallatu wajjin marii taasisuudhaan fooyyeessootni muraasni buufataalee filannootti taasifamanii jiru. Kun yoo godhamu namootni filachuudhaaf galmaa'uu mirkaneeffachuu qabna turre. Bakkeewwan filannoo tokko tokko iddoo duraan turan irraa xiqqoo siksuun yaaddoo naannicha ture hir'isuun danda'amee jira. Kanaafuu walumaa galatti galmeen filattootaa nagaa qabeessa ture jechuudha.
የነበረን ውጥረት ለመቀነስ ችለናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሰላማዊ ነበረ መራጮች ምዝገባ ማለት ነው።
Boordiin filannoo biyyaalessaa buufataalee lakkoofsi filattootaatti heddummatetti guyyaa filannootti buufataalee filannoo dhibba tokkoof torbaatamii shan dabalataan dhaabuuf jiraachuu kan addeesse guyyaa filannoo jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa kudhan bara kuma lamaaf kudha lama roobii dhufu dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa cufamanii oolu hojiin hin jiraatu jedhamee jira. Bu'aan filannoo hiree murteeffannaa godina Sidaamaa kamisa dhufu ifataa jedhamee jira. Meeshaaleen filannootiif barbaachisan har'a gara buufataalee filannootti akka sochoofamanis akkasuma ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naagur Malkaa Hawaasaarraa.
Kan dhageessaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbattoonni barnootaa olaanoo Itoophiyaa xiqqoodha. Bakka itti sabaaf sablammiin biyyattii itti wal ga'u. jedhan barattoonni raadiyoo sagalee ameerikaatiif ibsa kennan barattoonni wal jaalalaaf kabajaan waliin jiraachuu akka qaban kanneen dubbatan barattoonni yuunivarsiitii jimmaa arsiif mattuurraa yaada kennan kun barattoonni qaamolee mooraa yuunivarsiitii alaatiin dhiibbaan rakkoo uumu walirratti kan uumu irratti dhiyaachuu qabu jedhanii jiru xaayidaamxootu dubbise.
Dhaabbileen barnoota olaanoo Itoophiyaa xiqqoodha. Bakka sabaaf sablammoonni biyyattii itti wal arganii jiran barattoonni yuunivarsiitii adda addaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise. Barataa Amiir Ahimad yuunivarsiitii Jimmaatti barataa seeraa waggaa shanaffaati. Barattoonni yuunivarsiitii maatii mana tokkooti. Guyyaa rakkoos ta'e guyyaa gammachuu hunda dura kan waliif qaqqaban jechuun rakkoo keessoo isaaniitti mudatuuf waliin mariin furmaata kennuu fi kan alaa dhufuuf ammoo tokkummaadhaan ofirraa qolachuu qabu jedhe.
Achii garitti miidhagsuu danda'an barataan kamuu yoo dhufu hin finidhee maatii dura kan dura kan qabuu fi barataa dhuma mooraa keessee barataa kee tokko waliin ciisu barataa doormi tokko waliin jiraatu barataa kilaasii tokko waliin jiraatudha. Maatiin immoo walitti mufata. Akka maatii tokkootti walitti mufatama walitti dallanama haa ta'u malee dallansuun sun karaa biraatti deemuu hin qabu. Wanti gara dhuunfaatti walitti bu'iinsi dhuunfaa immoo karaa gareetti deemuu hin qabu. Walitti bu'iinsa dhuunfaa yeroo raawwatamu akka dhuunfaatti furuu qaban malee karaa gareetti yookaan karaa sabaatti geessu hin qabu barataan keenya. Yoo akka haala kanaan yoo gara gareetti geessu hafe yookaan individuaalii yoo rakkinoota walitti bu'an akkuma sanatti gama tokkoon yoo hiike barataan keenya kamuu gama hin taanetti seenuu dhiisuu danda'a.
Barattoonni sabaaf sablammii biyyattii keessaa walitti bahan bakka tokkummaan itti wal argan yuunivarsiitiitti aadaa sabaaf sablammootaa bakka itti walirraa baratanidhas jedhe barataa Amiir.
Akkuma beekamu yuunivarsiitiin bakka sabaaf sablammii hundi Itoophiyaa xiqqoon keessa jiraatudha. Kanatti wal qabatee barattoonni baay'een bakkoota garaagaraarraa amalaa fi aadaa seenaa adda addaa kan qabatanii dhufanudha. Bakka seenaa fi bakka Itoophiyaa jedhamtu kanallee itti baranuu fi bakka qooqa garaagaraa itti baranu aadaa itti wal jijjiiranuu fi jaalala gahaa ta'e kan waliif qoodanudha. Inni kan biraa aadaa qabatee dhufe kan tokkoof barsiise tokko immoo aadaa na biraa irraa baratudha. Haa ta'u malee immoo yeroo ammaa kanatti hodoloo tokko tokkoon wantoota tokko tokkoon barmaatileen kanaan dura jiran kun hafaatii jiru. Haa ta'u malee nuti barattoonni miira keessaa godhaan kan dargaggummaa keenya kana haala tasgabbaa'een haala nuti hooggannuun malee dargaggummaa keenya hoogganamuu dhiisuudhaan yuunivarsiitii kana haala carraa argannee bakka sabaaf sablammii hundaa wajjin wal barruu fi sabaaf sablammii hundaa wajjin waliin jiraannu waan ta'eef duudhaa kanallee cimsuu qabnan jedha.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti rakkooleen adda addaa qaama alaatiin barattoota irratti fe'amanii walitti bu'iinsa akka uumamu godhan ofirraa ittisuudhaaf gamtoomuun barbaachisaadha kan jedhe immoo barataa Yohaannis Baqqalaati yuunivarsiitii Mattuuti.
Barataa irraatiin duraan gaaffii barataan gaafatee garma wanti siin goota mootummaa gaafachaa ture jira. Gaaffii dimokiraasiif kan gaafatamaa ture jira. Gaaffii ikoonomiifis kan gaafatamaa ture jira dura. Walumaa kee yuunivarsiitii hunda yuunivarsiitii sabaan maaliin waliin kooriin yuunivarsiitota adda addaa keessatti ka'aa ture. Inni amma immoo ajandaan isaa ajandaa biyya balleessuuf sabaan wal qooduu, afaanii wal qooduu, amantii wal qooduu ilaallatee kan jiru. Ifa dha eenyumaaf iyyuu ajandaan amma jiru jechuudha. Kan ammoo ijoolleen kaayyootti manaa baate beekti barachuu lammii otoo baratiin isa barsiise kana baratee gargaaruudhaaf kan barataan manaa ba'ee jiru waan ta'eef kaayyoodhaan ajandaa qopheessee barattoota bor bakka bu'anii biyya kana sudanda'an irratti hojjechuun qabuun jiran ajandaan bakki gara barattoota kanatti galu dhaabbachuu qabaadha barattoonnis kana beekanii kaayyoottiif dhufanii baruuf barsiisuu akka seeraan
Maatiin barattootaa hedduun harka qalleeyyiidha. Osoo hin baratiin ijoollee isaanii barsiisuu kan jedhe barataa Amiir barataan haadha isaa jaallatu haadha barataa biraas dagachuu hin qabu. Yeroo miira keessa galee badii dalagu jedhe.
tokkummaan sun akka deemii fi barattoonni keenya walumaan dhaggeeffachuudha. Amma maaliif jedhame barataan kamiyyuu yeroo mooraa kee jiraatu yeroo hin kee jiraatu saba ofii filatee yookaan hiraa ofii filatee inni kennu jiraatu taasisa godhanii hundaa kan inni keessa jiraatu haa ta'uti yeroo tokko tokko yeroo rakkinoonni kun dhufanii yeroo rakkinni hin dhufne yeroo gaarii sana deebinee yaadachuu qabna nuti barattoonni maaliif jedhame hundinuu namoonni barataan gara nurratti dhufnu hundinuu harmee qabna maatii ni qabna. maatiin keenya kun immoo hirumni akka nu deebinuudha malee keenya eeguu kareetti keenya deebi'u hin eeganii kanaaf wanta kana miira keessaa bahuudhaan nuti barattoonni wantoota hunda dura namummaan haa dhufu jennee yaadne wanta kana akka dhabamsiisu gochuu hin dandeenyu.
Barataa Ahimad Mohaammed Yuunivarsiitii Arsiirraa barataan hundi akka obboleewwaniitti wal ilaaluu qabaa jechuun dubbate.
Namni akka carraa jedhaman qabamaadha. sodaadhaan gara maatii isaanii deebi'uu yeroon itti yaalamillee jira. Yeroon immoo ijoolleen yeroon ijoolleen keenya immoo lakka nurraan baay'inaan yookiis waan gooneen humna jedhanii yeroon isaan itti dallaa keessatti ittisanillee jira. Kanaaf haalota akkasii akkasitti jira. Sababa sablammoonni biraa fakkeenyaaf saba sidaamaa kanneen tokko ta'ee saboota biraawutti. Barattoonni kun waliin turree waliin nyaannee waliin dhugnee miidhama isaanii namni callisee isin ilaalaa hin jiru ilaalaa itti jiru hin jiru ammas immoo kan miidhamanis hin jiru amma ammaas yuunivarsiitii arsii keessatti barataan tokko saba amaara jedhamee barataan qoodamee hin jedhu.
Yeroo ammaa sababa walitti bu'iinsi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa jiruun barattoonni gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu qabu jechuun waliin jireenya sabaaf sablammootaa laaffisaa kan jedhan barattoonni kunneen haaluma amma jiruun mootummaan eegumsa barattootaaf taasisee hojiin baruuf barsiisuu akkuma duraanitti itti fufuu qabaa jechuun barattoonni bakka kamirraayyuu dhufanii yuunivarsiitii seenan wal kabajuu fi miira obbolummaan waliin jiraachuu qabu jedhan barattoonni raadiyoo sagalee ameerikaatiif yaada kennan. gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahayi daamxoo finfinneerra.
qophii itti aanutti cina dhaggeeffattoota keenya abbootii amantii fi jaarroleen naannoo amaaraa barattoota oromoo yuunivarsiitii waldiyaa keessatti rakkanne jedhan arra deemanii dubbisanii jiru akka barattoonni barnoota isaanii itti fufanis gaafatanii jiru jechuudhaan barattoonni vii'oodhaaf sagalee isaanii kennan dubbatanii jiru barattoonni achirraa dubbisne kun akka jedhanitti barattoonni kuma afurii ol ta'an agarraattillee doormiidhaa ala buluutti jiru gama biraatiin immoo akka barattoonni jedhanitti. naannuma amaaraa yuunivarsiitii walloo keessatti kaampaasii dasee keessatti jechuudha guyyoota shani as barattoonni rakkoo keessa jiran barataan tokko rakkoo sana keessatti miidhamee wallaan namaa tures kaleessa lubbuu dhabuusaa dubbatee jira gabaasaan keenya masfinarraagee daseerraa soraatu dhiyeessa.
Wanti nuti dubbisuu jiru kun garbicha garbichi yuunivarsiitii waldiyaa barataa mee eessi jirtanii maan keessi jirtan.
Barata waggaa haaraati torbaan dabarsee halkan isaa shaniitti yookaan walakkaa. waraanni banaa turanii ijoolleen barattootiin waliin samaas matawwaqa nu gaafachaa ID jechuudha. Naannoo Oromiyaa kan nurra dhumne nu gaafachaa halkan akkas halkan kan sa'aatii kudhanii lama gan as barii guutuu nu qaanaa bulanii namni lama lubbuu yaa dabree garuu miidhamtootii nam kudhanii shanii waliin ga'anii. Wanni furmaata nu laatan hin jiru nuun furmaatu ijoollee Oromoo haasee jedhu ijoollee siinerii fi ijoollee fireeshaa bakka tokkoo walitti nu qabanii eegi guyyaa suni makkalaakaa humni waraanaa jechuun bakka tokko nu eegaa jira na gamma eegi guyyaa suni guyyaa kan uummatii naannoo amaaraaf jaarroowwan amantaa waliin guuranii ammatan dhufanii nu dubbisanii amaaraan hin jedhani immoo sa'aatii akkana ha makkalaakaa nu eega ijoollee barata warra uummata isaanii achiin jibbi irraa nurra dhowwa barachuu hin dandeenyu biyyeennaa nu galchaa deebinee barachuu hin dandeenyaa jennee gaafii feenna akkanaa deebinee agamma gaafiin deemguutuu gara biyya feenna. naannu deebisa jennee agamma gaafiin ta'e ittiin fufaa jirti agamma halkan sagaliif dhaamochee bullee ammallee guyyaa afuriif waan nyaatan nu dhoorte agamma bakka nyaataa sunis taate ammallee gaarumaan nuuf fidanii akkasii nyaachaa jirra aal jajjaba aal cimaa ta'e jira.
Makiinaaleen tusaniif waan nyaatan.
Waan nyaatan warrum kamtaasaan nuuf fida warrumachee jiruu nuuf fida.
Isaan namni hagaan fuula tokko jiru kun nama gamee.
Yuunivarsiitii waldiyaa keessa bakka wayaatti miicatan shaaworii jechuudha. Bakka wayaatti miicatan suni walitti qabamnee jirra. Nu baay'inni seenna. Nam kuma afuriif dhibbi shanii akkasiin jennu barattoonni Oromoo bakka wayaatti dhiqatan jal bulaa immoo dormi tokko kophaa jira dur seenna achitti galfannee akkasii ishee bulaa jira.
Isa namoonni isan feetan maani?
Barataan nu waliin tamaarruuleen haala maani lamtuu waan nu laaluu fi ammallee dhiigi barata seennaallee seennee barachuu hin dandeenye. Waan jennaan barata hedduu tacheessee miidhame Sammuun seenallee yaa miidhamti. Yeroo ammaa barumsaafillee qophaa waan dhibuu waan hin dandeenyeef gara naannoo teennaa naannoo Oromiyaatti gal barbaanne yeroo ammaa.
Atin uleen sirgeetti faan jirtu yookaan amma wanni taate jirti.
Anaa dhuunfaa kiyyaattooma hin taane garuu halkan baqadhee ba'e ijoollee lamaan tokko argadhee baqadhee dormii biraa isin cimna kanumurraa dhaanaa bulchu akkasumaan lafti bariidhaan hin dhuunfaa kiyyaattooma hin taane saamee dhuunfa hawaayilummaan waliin dhimmiidhaan baay'ee jiru.
Amma dubbii hammaan kee jirtan isaan.
Nyaati nyaachuu jiru yeroo ammaa. Hiriirri keessa ba'ee jira bee.
Ijoolleen maan jette hiriiraadha maan jettanii hiriirtan.
Wanni nu jenne gar biyya seennaa nu deebisaa dhiig barataa seennaa seennaa samaarruu dhaadannoo akkan jedhuun ammallee lubbuun barataa seennaa haasiibbatu anuu gaafatamu mootummaallee gaafii seennaaf deebi'a kennuu gar biyya seennaa gallee barachu seenaa.
Ayya garbu guddoos galateeffadha. Barataan kun dipaartimentii sooshaalii baradha jedha. Maqaan isaa Habiibi. Gam kan keetiin maal argite? Maan keessa jirtan.
Akkasitti beektanii noo bakkuma bullisan aduma keessa oollaa. Immoo amma galgala kan jaarsotii biyyaa nu fidanii jaarsotii biyyaa immoo murtii isaan kennuu hin danda'an immoo murtii kan kennuu hin danda'an garuu immoo nu dhufanii nu dhufanii waan tokko yeroo kanurraa fuudhan. Isaan keenya gara biyyaa gallee yoo immoo waldiyaa yuunivarsiitii kun argate deebinee baranna ka jedhu yaada tokko ibsannee turree guyyaa hadhaa reefu sana addaan galle waan akkasiisanirra jirra amma.
Bilbila kan keetii kun ciccitallee abbootiin amantii jaarroleen lafa dhuftee nu mari'achiiftee baradhaa nuun jettee jettee isaan immoo yaadi keenya hin galaadhanii jette akkan jettee bilbila xiqqoo cituu jira.
Jarri hin kan jedhuu fi furmaata furmaanni yuunivarsiitii kanaaf politika siyaasaadhaan waan wal qabatuuf politikaadhaan waa hunda akka rakkoorra jirti yuunivarsiitiin sun waldiyaan jechuudha. sammuun keessallee taasas gabbaawuti sana booda immoo dhufnee baranna jennee dhaamsa kana barfanninu isaan immoo walumaa furraa walumaa furraa jedhanii beektanii.
Yuunivarsiitii jedhamu jaarolee jedha.
Amantaatti jaarsotiin biyya waliin furra dubbii kanaa nuun jedhan. Nummoo akkam waliif furra dubbiin kun ulfaataadha fakkeenya fakkeenya hoo barnoonni eegale jaratu makalaakaa fi qaamni seerawaa kilaasiin wajjin seenee barata. Kanaafuu lubbuun ammallee baatinu haga tasgabboofnee rakkoon keessa jiru furamuutti nun dhufni nun barannu jennee waan akkasiisan isiniif beektan. Shaaworiin hin jiru maal hin jiru qulqullinni naas hin jiru bootaan mijaa'an hin jiru.
Namaan dubbisuu jirtu kunillee maqaa himachuun feenee intal dubraati pedagoojii baradhaa jetti ganna lammeessoo ka'ee jirti.
Haalli keessa jiru baay'ee kan nama jibbisiisudha. Har'a ganama har'a ganama baananii yaalleessu qayyuu. Ijoolleen keenya tokkummaadhaan bakka iddoo galateessu diddaniin mataa keenya hin deemnedhaan yaallee turaniyyuu. Guyyaa sagalii fa'aa bullee qilleensi immoo kana miidhaa aduu miidhamaa tureyyuu. kana daddabachuu waan hin dandeenye farra bakka hin baanannee murteeffannee kaane garuu karaa argachuu hin dandeenye kana deebineen achiin immoo ijoolleen keenya dhaadannoo garaagaraa dhageessaa turaniyyuu. Dhaadannichis immoo gara biyya keenyatti nu gargaaru akkasitti barachuun barbaanne biyya keenyatti gallee barachuu barbaanne kan jedhu ture. Walumaa galatti walumaa galatti haala baay'ee nama sodaachisuu fi nama jibbisuudha. Haala kanaan immoo barumsa itti fufneessuu hin dandeenye. Sababni isaas immoo baay'ee miidhamee jirra wayyaa ijoollee gubateera fiigisaa jala gubateera dookumentii baay'ee jala gubatan waan ta'eef isaan immoo haala kanaan deebi'ee barachuu waan hin dandeenye ammas sagalee keenya himachuu kan barbaannu biyya keenyatti gallee barachuu barbaanna asitti barachuu barbaannu.
Oromiyaa keessa namni dhufee isaan dubbis jira.
Oromiyaa keessa kan dhufee jira garuu maa bu'aa nuti hin buusne haala nuti keessa jirru ifaan ifatti nuti hin ibsine.
Gamkaaniin akka misfeen irraa gee dasee gabaasetti rakkoo yuunivarsiitii dasee dhiyoo tanaatiin barataa tokkotu lubbuudhaaf marsa intarneetii ofirralleetti yuunivarsiitiin tun akka baaftetti barataa kana waan inni lubbuu dhabeeni ammaan tana qorachuutti jiran barattooti akka malee miidhaman lama wallaanachaa bahanii tokkotti lubbuu dhabe waan inni lubbuu dhaban malee qorachuu jirraa jedhan bulchoota yuunivarsiitii dasee keessa daayirektarii barattoota dooktar Ayyaaloo Hassan akka barataan kun itti lubbuu dhabe waan hedduu nama yaaddessaa waan nama gaddisiisaa jedhetiin misfeen irraa geette.
የደሴ ሪፈራል ሆስፒታል በጣም ተረባርበው የአእምሮ ቀዶ ጥገና ሁሉ አድርገውለት ነበር። ባይ ዘ ወይ ኑሮ ሰርጅን እጅ ብቻ ነው ያለው እና ተደርጎ ነበር ዩኒቨርሲቲውም አካን ጀዶ ገዮተ ሆስፒታላ ሪፈራላ ደሴ አክማሌት ወልቀርቃራኔትን በረታ ኩን አክን ልቡ ነፍቱ ፊ ሱማ መታሌ በቀሰኔ ወዳኔትን ወላና ባን ሆስፒታላ ፊ ዩኒቨርሲቲ ለን ት ወልቀርቃራን አካኑም ኡመትለን አካኑም ት ዱፌት ወልቀርቃራ ባአንሌ ነች ቱረ ዩኒቨርሲቲ ኛታፍ ዱጋቲ ፊደኒ ፊ ኮንትራት ቀበኒ ፊ አሞ ሂንታኔ ገልጋል አልካን ከሌ ልቡ ደቤ ዋን ጉዶ ገለነም ኛታ taate jedha barataan har'aa achi dubbifni tokko ammoo ka maqaan daadhii jedhu waan barata kan akkan jedha.
Haalli dasee kambaasaa yuunivarsiitii walloo haalli baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Haalli ammarraa kaasee torbee tokko guutuuf taanaa torbee hoobiirtuun torbee tokko ta'uu fi akka ammaa sadarkaa torban miidhame sadarkaa torba keessaa tokko kalee isaatii shanitti lubbuu isaa darbeera innis barataa iddoo isaa jedhama wallagga lisaati agirii barataa agirii keessaa kaleessa lubbuu isaa dabarsee jechuudha.
Maanta maan ta'e?
Garee kan gurmaameeti kan alaanitti ol seename wanni beekamu hunduu jiru hunduu kan qootu kun masjiida kan jiru kun ala kan jiru alatti illee dhaabbatee iddoo adda addaatti kutamee mana kitaabatti illee kutamee bakkee hundatti reebame garuu ijoolleen hedduun warra gamoo irraa daddabamee fi warra gamoo keessatti kutamee reebame jechuudha kan lubbuun isaanii darbaa jiru.
Nama gamii gamoo irraa gad darbatan?
Haga nama lamaatti garuu tokko haga ammaa oksijiniin hospitaalaan oksijiniin kennameefii jiraachaa jira. Inni ilaaga ammaa weesii waan jiraatu hin fakkaatu sirna. Har'allee jechuudha haga irratti araarri tokko nuun kennamne namni feetumallee maal taatan namni nama hin jennu jedhe wanti tokko hin jiru. Yoo xiqqaate nama kudhan tokko sidaa dhagabe jechuudha har'a guyyaa har'aa kana.
Oo har'allee rakkina jira?
Har'a sababa beera jechuudha guyyaa guyyaa kanatti nyaata nyaannee rakkina waan jiruuf. Har'a sababa beera nama kudhan tokko sidaa dhagabe jechuudha. Akkaatatti nyaata illee baay'ee rakkite jechuudha. Gisee nyaatan hiriiree deemutti dhagaa darbannaa jira dhagaa poolisoota irraa darbatanii namni miidhamellee jira. Akka har'aatti wanni tokko namni feetillee waan taatan namni hin jiru jechuudha.
Nati waan miidhamtu qabda waan.
Damee gareen walitti gurmuramee nuti dheessinee gara poolisootaatti deebinee jechuudha. Ani kun garuu fiigicha irratti dubartii akka waan miidhame qaba. Poolisoota nu martee ciisaa oolanii isaan irraan nu garbachaa jira.
Ateessi jirtam?
Amma kana reefu dormitti nu galchan giddiisan bakka saatii kana reefu duratti nyaannee guyyaa sadiitti nyaata duratti nyaannee namni kun hospitaala qallaan dubartoonni shaamarran yoo xiqqaate nama shanii ol dhiirris akkasii shanii ol waaqaafan hospitaala galee saawwataniif nyaata nyaanne.
Ministeerri saayinsii fi teknooloojii barnoota olaanaa Itoophiyaa torban dabre keessa ibsi baase yuunivarsiitii Waldiyaatti barattoota lamatti lubbuu dhabe yuunivarsiitii Dambidoollootti barata tokkotu lubbuu dhabee jedheetiin dubbata warra biyyi nagaa dhowwutti barata fakkaateetiin ijoollee jeeqaa jedheetiin ministeerri deetaan saayinsii fi teknooloojii Dr. Saamu'eel Kebbedee akkan jedhee torban dabre dubbate.
ተማሪ መታወቂያ እየሰረቁ ተማሪ መስለው ወደ ግቢ የሚመጡ የተማሪ መታወቂያ ፎርጅድ አሰርቶ የሚሰጡ waraqaa eenyummaa barataa hatanii barataa fakkaachuun gara mooraa kaseenan waraqaa eenyummaa barattootaa foorjidii hojjechiisanii kan dhufan maallaqaan kan deggeran barattoonni akka jeeqaman kan godhan achuma barattoota keessallee kan jiran barataa kan fakkaatan garuu hojii barataa qaama hin hojjennetu jira barattoonni doormiidhaa ba'anii akka bulan akkan tasgabboofneef naannoo waaltaalee amantiitti akka walitti qabaman nyaata akka lagatan humnoota nagaa eegsisan waliin akka walitti bu'an qaamonni tuttuqan jiru mooraadhaa alatti waamanii kan leenjisan yoo kana isin gaafatan kana deebisaa jechuun qaamni qajeelfama kennutu jira qaamota kana godhan adda baafamanii to'annaa jala oolfamaa jiru carraa kanaan harka isaanii barattoota keenyarraa akka kaasan barbaannaa jedhan. Dooktar Saamu'eel akka jedhanitti ijoolleen gara yuunivarsiitii naannoorraa dhufanitti akka ramadamaniif gaaffiin dhiyeessan hojiirra oolfamuu hin danda'amu sababiinsaas haalli jiru to'annaa mootummaatiin ala miti maatiin yaadda'uu hin qaban jedhan.
Abbootii amantii jaarsolee lafaatiif paartileen naannoo gargaaraalleen keessumatti paartileen naannoo amaaraalleen torbaan dabre keessa akka laftiin nagaa taatanamu gamoo fiitiin dhaamate.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra wallee kanan sinafeera.
Akka kaleessa miti.
Dhaggeeffattoota keenya walleedhuma kanaan sagantaa keenya xumurraa xumura sagantaa xumura wallee kanaatti sagantaa afaan amaaraatu dhiyaata gama keenyaan nagaatti jenna.
Baasaan sobaa cabee naafatee laafee bobbaasaan sobaa cabee lafee naafatee laafee bobbaasaan sobaa cabee naafatee laafee bobbaasaan sobaa cabee.